bandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamirani washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda hano muri ya cumi n'umunani muri kumwe na jewe diane n'ahazwe ndongoye ibiganiro vy'uno mwanya ikaze mwese inshuti bakunze umuntu wese azohirahira agomba gukora ico cose cohungabanya kiriya gikorwa haba mu majambo cyangwa mu bikorwa uwo muntu azoca afatwa ubwo nyene acashikiriza ubutungane yaba aya matora ya kamarampaka yaba ari ayo mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri
uyu ni pierre nkurikiye avugira igipolisi c'u burundi agabisha abazohimiriza canke bagahamagarira abandi gutora oya mu matora ya kamarampaka yimirije mu gihugu c'u burundi iyo nkuru turayigaruka ko handi hato muraguma ku maradiyo yanyu ariko mbanze ndababwire yuko muri make abantu batanu baraye bitavye imana abandi cumi n'umwe barakomerekera barakomereka biturutse ku nsanganya y'umuduga y'umwe mu miduga iherekeza perezida wa Kongo Joseph Kabila yasekanye n'igikamyo cunguruza ibintu iyo nsanganya yabereye kw'ibarabara ryitwa Matali riherereye ku birometero nk'amajana abiri na mirongo ibiri uvuye mu gisagara ca Kinshasa muri abo batanu bitavye imana harimwo abasirikare batatu bamucungerera umutekano hamwe n'abanyagihugu babiri bariko bara bararengana nk'uko amakuru atangwa n'ibiro vya joseph kabila avyemeza abanyagihugu muri afurika y'epfo barindiranye igishika ko jacob zuma kuri uno wa gatatu atangaza ko atanze imihoho canke agumye ku butegetsi nk'uko yabitegetswe n'uburongozi bw'umugambwe we anc kuva ahashikiriye amabanga yo kurongora umugambwe mu kwezi kwa cumi na kabiri cegera c'umukuru w'igihugu cyril ramaphosa aguma arondera ingene zuma yokinjura kugira ngo ntihabe injyane mu gihugu zifatiye ku kutemera uburongozi bwa zuma umunyamabanga mukuru wa anc asema shuri mu kiganiro n'amenyeshamakuru i Johannesburg ejo yavuze ko naho atatariki bwite yo gukinjura Zuma yahawe ingingo yo kumuvana ku butegetsi ari ntabanduka ejo kandi kuwa kabiri Cyril Ramaphosa aramutwa ANC ari kumwe n'umunyamabanga mukuru w'uyo mugambwe muribuka ko yabonanye na perezida Zuma muri uwo mubonano yoba yasabye kugumizwa ku butegetsi amezi make imbere yo kwegura ariko aba bategetsi bamwishura ko bidashoboka muraguma hagufi y'amaradiyo yanyu tukagira ico tuza kumenya ku ngingo ziba zafashwe muri afurika y'epfo canke kuco jacob zuma azoba yavuze turaza kubabwira mu makuru ari imbere radiyo ijwi amerika murayumva kuri fm mirongo icenda na kane n'ibice icenda na fm mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu rwanda naho tukumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mushobora kandi kumva ibiganiro vyacu muciye ku rubuga rwa interineti yacu ariyo wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa kaburungu com no ku rubuga rwa facebook adresi yacu ni voa radiyo yacu ikiganiro ni iwanyu mu ntara
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu nongere ndabahe ikaze igipolisi c'u Burundi kiragabisha abazohimiriza canke bagahamagarira abandi gutora oya mu matora ya kamarampaka agamije guhindura ibwirizwa nshingiro muri ico gihugu ategekanijwe mu kwezi kwa gatanu abatavuga rumwe na leta basaba yuko iyo vyo bintu vyo kwitonderwa nk'urunani ya mizero rw'abarundi rutanga akarorero yuko abanywanyi bago bagera kuri mirongo itanu ari bo babarizwa mu mvuto bahobwa ico gikorwa ibindi kuri ino nkuru turabibazimenyesha amakuru w'ijwi rya Amerika i Bujumbura bujumbura remozimana icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka akaba ari nawe aramutswa urunani amizero y'abarundi yabwiye ijwi rya amerika ko kuva hagati mu kwezi kwa cumi na kabiri hatangujwe ibikorwa vyo gusigurira abanyagihugu ivyahinyanywe mu ibwirizwa shingiro ry'uburundi abamuyoboka batoroherejwe aharura ababa mirongo itanu bafunzwe amategeko atubahirijwe ni benshi ubu ngira ngo barababa mirongo itanu ko muri indwi yonyene iheze iyo za gasezerwa za muhanga za hehe wumva hirya no hino ngo abantu ngo ngo batawe muri yompi nimba uyu munsi bamwe bapfungwa kubera gusa bikekwa ko bohava bazotora oya ababivuga ku mugaragaro ngo muratora ego bariko baba mbere bapfa amategeko aravugwa ku karimi mugabo mu ngiro abantu batayazi batayakurikiza hari ngo n'abantu bazira ngo yuko ngo bafise ifoto ya gwasa ni ifoto ya gwasa uyu munsi amatelefone ko ari we wese ashobora gufotora ico ni icaha ikihe umuntu gutunga ifoto yiwanje ico caha bocyerekana mu gitabo ikihe cyerekana ah, ivyaha bishobora guhanwa mu Burundi yuko gutunga ifoto ya gwasa ari icaha ku buryo umuntu apfungwa uyu munyepolitike atavuga rumwe n'ubutegetsi mu gihe yemeza ko abanywanyi biwe bakumiriwe mu bikorwa bijanye n'itegurwa ry'amatora ababazwa n'abari muri ico gikorwa batanguye kududoberezwa kugira birukanwe ikibabaje ni uko n'uwoba yagize amahirwe kujamo nko mu ban- mu bandika uyu munsi batoye uburyo bwo bwo kubirukana no kubapfunga no kubaca amafaranga y'umurengera ku makosa asanzwe n'uwundi uwo ari we wese ashobora kuba yokora ngo umuntu ngo kubera yihenze ku rudome ngo ni umugambi bagaca basimbira ku marezo sosiyo bakantuka ibyo no kubakwa no gusubiramwo ahandi naho ugasanga hariyo ya ngendo nyene yo kutihanganiranira gushika n'aho abantu bicwa ubutegetsi ukamenga siho buri ubutungane ukamenga siho buri ni ukuri birateye agahinda birateye isoni mu gipolisi bo bavuga ko abahagarikwa atakindi bazira atari uko baba bakoze ibyaha pierre nkurikiye avugira ubushikiranganji bw'umutekano akemeza ko atawe bahagarika kubera ari mu mugwi kanaka igipolisi kibafata kubera wumva baba bariko barakora ibikorwa vyo guhungabanya ico gikorwa kandi bamaze gufatwa nta n'umwe araza avuga ati jewe ndi umunywanyi wa kanaka natumwe n'umu- n'umugambwe wa kanaka nubwo woba ari umugwi wa politike kanaka canke umugambwe kanaka uwuvamwo yokora haba ku gatwe kiwe canke yatumwe n'uwo mugambo igikorwa ico ari co cose coza kiri buhungabanye ibi bikorwa vy'amatora turimwo azofatwa mbere anavuze ahubwo ko yatumwe n'umugambwe n'abamutora bazoronderwa baheze bafatwe bashikiriza ubutungane mu gihe umushingamateka agaton rwasa asaba igipolisi n'ubutungane gukurikiza amategeko mu gipolisi bemeza ko baronse amategeko ku bijanye no gucungera igikorwa c'amatora yose yimirije pierre nkurikiye akagabisha umuntu wese yoshaka guhungabanya ico gikorwa mu kirundi baravuga bati nkware zisezerana mu masesi Eh, bavuga ngo uraba wumva birenge nibubarigwa ipolisi caramaze gushikirizwa amategeko akwiye yo gucungera neza cane iki gikorwa ntave rero hagira abantu basubira kwibaza yuko nk'uko bagiye barabikora mu myaka yahera ko bashobora kwaduka eh, bagahungabanya igikorwa nka kiriya umuntu wese azohirahira agomba gukora ico cose cohungabanya kiriya gikorwa haba mu majambo cyangwa mu bikorwa uwo muntu azoca afatwa ubwo nyene acashikiriza ubutungane yaba aya matora ya kamarampaka yaba ari ayo mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri abarundi bavyumve amakunga avyumve nta bintu vy'umucezo birimwo turabisubiyemwo ubu nta bintu vyo gusinata birimwo nk'uko igipolisi c'uburundi kivyemeza muri komine nyamurenza mu ntara ya ngozi abanyeshuri bane n'umwigisha umwe barahagaritswe bariko bigisha gutora oya ibwirizwa shingiro rishasha aho nyene ingozi umwe mu bandika abazotora yarahagaritswe mbere acigwa igihano co gufungwa n'ubutungane kubera yandika ibitari vyo mu gitabo kubera ivyo vyo kwandika ibitari vyo mu bitabo umuntu umwe yarahagaritswe no mu ntara ya karusi eka no muri komine nyabihanga mu ntara ya mwaro abandi bantu babiri barahagaritswe mu kirundo abandi babiri mu kinama mu gisagara ca bujumbura uwundi yahagaritswe nk'uko vyemezwa n'igipolisi c'uburundi ni umukuru w'umutumba mu ntara ya rutana azira kubuza abarongoye kuja kwiyandikisha i bujumbura remonzi imana ijwi ry'amerika Hamuzimana arakenuye cane unaho tubanze tukubitire tu- tubanze tubabwire gato yavugwa mu gisata c'impunzi aho impunzi z'abanyekongo ziba mu ikambi ya Kiziba zitakamba gufashwa menyesha makuru wacu Claude Ganza munyamagana niwe turi kumwe ku murongo wa telefone kugira ngo atubwire ibindi kuri no nkuru Claude iyo kambi ya Kiziba iherereye amajahe neza na neza hama ikibazo cifashe gute
Ah, urakoze diane iyo nkambi eh, iherereye mu karere ka karongi ni mu burengerazuba bw'u rwanda Ah, ibibazo bafite birimo imfashanyo yabaye nkeya ibyo kudahabwa amahirwe mu mirimo ndetse no kuba nta bwinyagamburiro bafite bituma batabona icyizere cy'ejo hazaza biri mu byatumye basaba ko bakeneye gutaha cyangwa se bagatuzwa mu kindi gihugu cya gatatu aho babona amahirwe yo gukora bakibeshaho nyuma y'amabaruwa izi mpunzi zandikiye leta y'u rwanda ndetse n'ishami rya loni ah, rishinzwe impunzi hcr zigaragaza ibibazo bifite ndetse zinasaba igisubizo hari amakuru izi mpunzi zivuga ko zumvise ko zishobora kuba zigiye gutuzwa mu rwanda ariko amakuru zavuze ko zitishimiye na gato ari nabyo byatumye ubwo bari bari gupanga kubiganiraho ubwabo ngo baza- bagire icyo babivugaho ahaje inzego z'umutekano zisa nkaho zibarogoya ndetse habaho no guterana amagambo no kurwana ah, ku wa mbere w'iki cyumweru ariko biza guhosha Ah, ibibazo rero birimo eh, impunzi zivuga ko zifite umutekano mukeya kuba ziterwa ubwoba zitagira uburyo bwo kugaragaza ibibazo byazo ndetse no ku o, n'amahirwe yo kuba zakora aho zikora niba abantu barize bimwe ugasanga umunyarwanda arahembwa nk'amafaranga ku bw'inshuro zirenze icumi ay'impunzi ikora ah, ihembwa kandi ah, ba- bari bafite ubumenyi bungana no- n'ibyo bindi bibazo byose bagaragaza akaba aribyo bituma bavuga yuko bakeneye gutaha cyangwa se byaba bidashobotse bagashakirwa ikindi gihugu cya gatatu aho bashobora guhabwa nk'amasambu bagahinga cyangwa se bakabona andi mahirwe atuma babaho ko ubu ngubu babayeho nabi cyane ku buryo batagikeneye gukomeza kubaho muri ubwo buzima cyangwa se ngo babe banatuzwa mu rwanda nabyo ntabyo bashaka Mhm, hari ico abategetsi b'u Rwanda canke RCR baragira bashikirije kuri ico kibazo
Ah, ntacyo leta y'u rwanda yari yavuga kuko twagerageje kubaza muri minisiteri eh, y'ibiza no gucyura impunzi batubwira yuko abagomba gusubiza kuri ibyo bibazo badahari ko bazaboneka ejo ku wa kane ubwo nibo dutegereje ko bashobora kuzagira icyo babivugaho kugeza ubu rero nta nta rundi rwego rwabo rwa leta cyangwa hcr bari bagira icyo bavuga kuri ibyo bibazo ndetse n'amabaruwa babandikiye eh, ijwi rya amerika ryaboneye kopi nta gisubizo ngo barayahabwaho Mhm, reka tukurike Claude Ganza Munyamagana ubandanye uja kurikira iyo nkuru hama turongera amakuru yacu yo hanyuma utubwira ibindi kuri yo
murakoze cyane diane Mhm. hagati aho turi itariki cumi na zine ukwezi kwa kabiri mukaba muhimbaza umunsi mukuru w'abakundana bita saint valentin tubifurize umunsi mukuru mwiza turi kumwe na asumta kabo yaratubwira ivy'uwo munsi mu rwanda ingene uriko urahimbazwa asumta amahoro mu rwanda
amahoro diane Mhm. uwo munsi ubona mu rwanda bimeze gute uri kuhimbazwa gute
uyu munsi nabashije kugera mu mujyi wa kigali ahantu barimo kugenda bagura uturabo indabo baza gushyira abakunzi mu maduka harimo abantu benshi cyane bashaka kuza kugura impano baha abantu ariko kubwira ko cyane cyane ibyo ngibyo abakirisitu ba kiliziya gatulika bo basabwe kutajya mu birori cyane kuko byakubitanye n'umunsi wa mbere w'igisibo umunsi igisibo gitangira hano ba- ba- abakirisitu reka ni umunsi w'ivu ubu aba- abo twaganiriye muri kiliziya gatolika bavuze bati mwubahirize umunsi w'ivu ibindi kubahiriza mutagatifu valante mu bikorwa gusa ari ugusenga ariko iby'ibirori babyihorera Mhm. nuko ahama urumva n'umunsi utanguranye na n'ikarema ikarema yemegwa n'abakatolika iminsi mirongo ine imbere y'uko haca haba pasika byifashe gute mu bandi atari abo bakatolika
abandi batari abagaturika hari baravuga bati turawuzi ko ari umunsi mukuru ariko kandi kubera ubushobozi buke nta kintu bukwiye Eh, abandi batari abagaturika baravuga bati twebwe ibyo nta n'icyo biturebaho hari n'abandi ba- nka- batavuga bati ntabwo dufite abakunzi abandi bati nta bushobozi abandi bati ntabwo kareme yatubuza ku- kubahiriza eh, umunsi mukuru w'abakundana mbese abantu bagiye babivuga mu buryo bu- bunyuranye yego nuko asumta nawe turaza gusubira hamwe uheze utwumvishe abo mwavuganye ico bakubwiye
yego murakoze diane nuko twongere kubifuriza saint valentin nziza ku bayihimbaza n'intango nziza y'ikarema ku bakatolika bose tumire amategato hama turaheza dukubitire mu ntara zigize igihugu c'u burundi
murisanga kuri telefone kandi dufite eugenie eugenie uraho neza ndakumva nuko hari ikibazo ufitiye umunyamategeko ndashaka yego akamuntu w'ibiciro ibihumbi mirongo ibiri
hano turi kuri radiyo ijwi rya amerika turi gukora ibiganiro ntabwo dushobora gutanga amafaranga ntabwo aricyo dushinzwe eee eee none mwebwe muri he ku ijwi rya amerika
icyo nsaba ni uko byibuze mwavuganira abagabo kuko abagabo nimutabavuganira bamwe muzajya mubasanga mu buriri barahezemo bazira imihini y'abagore
ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru nawe turagutumiye
twandanirize mu ntara zigize igihugu c'u Burundi neza na neza muri komune ya Rutovu intara ya Bururi ivugwamwo ikibazo c'amazi ishure nshingiro ryo ngaho rero mu Bururi riramaze amezi atandatu ritagira am, imyaka itandatu muri antunga ritagira amazi umenyesha amakuru w'ijwi rya Amerika live irankunda aratubwira ibindi kuri no nkuru
andi ku ishure shingiro kijima muri komine rutovu risanzwe ryigako abana amajana atandatu na mirongo icenda n'umunani kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe gushika mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri ryari rifise amazi meza ku buryo abana bayikorako bayasanze ku marobine ari hanze mu kibuga kuva ico gihe na bugingo n'ubu nta nima na rimwe rikoroka ku mvo z'uko imigende yahora ushikana amazi ava mu misozi yacikaguritse bacitse abana bagiga ko ati inyota iratwica numva merewe nabi tinde kwerondera mu mabombo hiyo hirya gato y'ishure muga ni kurera nta mazi candeka ku- candeka kunywa amazi kurata amazi y'amabombo ari hafi yacu usheza iyo wumva inyota bicegenda gute ca nihangana Uca sinoroherwa kweri asha nitavyakira neza kweri kubera ntahandi twayakura n'ahari meza usanga n'ahantu kure cane kubera nyene utawe uriko uramukurikirana kiraduhanze n'ukuri ko baduha amazi meza kumbure twokwiga neza abana vyanse ko bihangana bahitamo kunywa ayo mu mwonga wa muyobozi wegereye iryo shure umwana aramutse ayanyoye amumerera nabi mu nda bikamubuza kwiga atekanye divine niyo nzi yitanga ko akarorero nko muri rekreation twagiye aho muri mu- twumva tunyotewe nkaca nja muri muri muri yovozi nkanywa amazi amashyitsi mu ishuri nkaza numva utanguye kumva imisonga mu nda ndibwa siniga neza kubera guma ngomba kuryama kubikinda iyo umwarimu avuze ikintu si- sinshobora kunamuka neza ngo ndamurabe kubera mu nda biguma vyanka nkaca ndamusaba nkurusha nkaca nsohoka mu rugo kuba ndubikinda gatoyi kugira numve yuko vyogabanuka uruhande rw'abigisha batubwira ko bitoroha no gukurikirana abo banyeshure bariko bariga hatungimana alphonse ni umwe muri abo bigisha oya twebwe ntitworoherwa kuko na cyane cyane iyo umu- u- umwigisha ariko arigisha umwana ukabona ariko aragoyagoya ntibishobora ku- kukorohera kuko n'icigwa uba uriko uratanga uri ubwirizwa kugihagarika ku- kugira ngo uwo mwana urabe ingene uwo mufasha umutabarizi na twebwe iyo dukeneye amazi tunywa turayabura mugabo kubera ko ata- atako uba uri- uri bugire bivanye n'uburuhe canke iki turagenda tugatora amazi yo mu migezi rero twiheretse ku kibazo c'uko ubuyobozi butokwifatanya n'abavyeyi kugira ngo bigwaneko mu gusanura imigende yahora ishikana amazi kuri iryo shure jean claude nininahazwe arirongoye avuga ko ari ikintu kitoroshe ikibazo kubera uwo mugeni ngaha atamazi ahari ni ukuri abavyeyi ntaco boshobora baricara bagitangako raporo musitanteri yama yatwijeje yuko vuba ayo mazi bashobora kuyakora bi- baronse uburyo nko nk'umwana none yanyoye amazi mabi akaba agwaye inzoka nimba bamuke kubera uwo munsi asivye bize bukeye aje ntibamusubiriramwo ku- urumva umwigisha abisaba ko aca aguma abandanya iyindi porogaramu ko namenya uti umwana yarasivye yenda musubirimwo ntashobora kumutukura tumenyeshe ko mu mwaka uheze abajejwe intwaro muri komine rutovu bari bategekanije uburyo bwa baba miliyoni ijana na mirongo ibiri kugira ngo iryo shure rishobore gusanurirwa imigende naho ico gikorwa kitabaye kigikunze salvatore simbare umuhanuzi wa musitanteri mu bijanye n'imibano intwaro hamwe n'imico kama amenyesha ko uburyo busigaye mu kigega muri kino gihe bwahariwe ico gikorwa twe twateguye yuko tusubire gusanura umugende w'amazi ushikayo hari ukuntu leta yahinduye imigambi yuko two- ayo mafaranga twashyira mu migambi y'iterambere mu bene gihugu yuko twayashyira mu makoperative twaciye rero tubiye turabihagarika numva rero amazi ntarashikayo hariyo amahera yasigaye miliyoni ijana turaba ko twokura ibishoboye by'ifata kibanza kugira ngo umugende ubanze uboneke ndibaza ko bizokunda hajya ritagira amazi nacyo two two tura- ntacyo twariko turakora two turabihinyanyura n'ubu ubu hari inama yemirije muri conseil communal turaba nyine twobigenza amazi yo bategerezwa kubera iryo bura ry'amazi kandi bituma n'ubuzu bwa sugumwe butagirirwa isuku rikwiye ubuyobozi bw'ishure shingiro kijima bukabona ko mu gihe ritogarukirwa ingwara z'ivyaduka nka korera n'izindi zishobora kwaduka mu banyeshure mu ntara ya bururi mu bumanuko bw'uburundi alain yves irankunda ijwi ry'amerika
Alive irankunda arakenuye inkuru imwe rero muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo imbere ko ca dutandukira ikiganiro c'amagara y'abantu abanyagihugu bo mu karere ka Bibogobogo muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo bugarijwe n'ikibazo co kudashobora gushikira abaganga vyoroshe ahanini bitegwa n'amabarabara mabi umenyesha makuru wacu Vedaste Ngabo aratubandaniriza ino nkuru ikibazo cyo kuba kure y'ibitaro n'amavuriro kiri muri aka karere ka bibogobogo gihangayikishije abaturage bagize imwe mu mihana y'aka karere dore ko bakora urugendo rw'amasaha arenga atatu n'amaguru kugira ngo bagere kuri santere de sante yo kuri nyagisozi no mu bibogobogo ubwo radiyo ijwi rya amerika yageraga muri aka karere ka bibogobogo kari mu birometero bigera ku ijana n'umujyi wa uvira bamwe mu baturage bo mu mihana itandukanye twagiye duhura nabo bagiye bagaragaza zimwe mu ngaruka zitandukanye ziterwa no kutagira amavuriro hafi y'aho batuye twishwe n'akarengane ko kubura ibitaro umugore araje kunda akabura aho abyarira umugore araje kunda kubera kubura aho abyarira akabyarira mu kirambi bigateza wa mwana ikibazo na nyina akagira ikibazo hakaba indwara z'abagore akagwara agapfa kubera akarengane ko nta bitaro bihari ariko twifuza ibitaro ibitaro tukifuza abari imbere kuko mwatuvugira tukugira ngo mutugere kubagira neza tubone ibitaro hano muri kino gihugu cyacu cya bubindi abagore baricwa ku musozi bagapfira ku musozi bagiye kubyara kuva iwacu ni baraka ni ibirometero nka magana nta byuma dufite nta modoka nta mamoto umugore utarapfuye wa mwana yarapfuye hari umara kubyara byenda akanyagirwa akicwa na ya mvura kuko ari ku musozi kuko umwanya wo kuvuga ngo manuka uje baraka hari akanya kanini atobona icyo muramira shefu rawe rutambwe ni umuyobozi wa lokarite ya rutabura rurimba ahamya yuko ikibazo cyo kutagira ibitaro byegereye abaturage kitarabonerwa igisubizo nubwo bagiye bakigeza ku nzego zibakuriye ariko uyu muyobozi akomeza kwinginga abagira neza gushyira ibikorwa by'ubuvuzi ubuvuzi mu karere abereyemo umuyobozi ibyo tuvuga si ikinyoma kandi ntituvuga ibitariho abaturage baratesetse nta bitaro nta masantere de sante nta buvuzi dufite ukabona mu gihe tugezemo muri iyi myaka tugezemo turarenganye none abakuru bazotwumva bazoturenganure kuturenganura ni ukutwubakira hopitali generale bakadushingira andi masantere de sante bakadusingira amaposita de sante kandi bakagira suvinatwe tukaza tubwira abana ababyeyi barabyara nta nkingo bafite nta sepfukaruguru kandi abana ubu ngubu baragira suivi y'umwana kuva umwana avutse no kugeza ageze imyaka itanu ariko twebwe ino ni ukuza paritirimesitiri igihe bishakiye ukabona baraje baravumvumutse ntumenya urwo rukingo nimba ari urw'iki nta gahunda bafite mbese kuko ari kuri nubwo biri uko umuyobozi w'ishyirahamwe rya ejeyapi ari naryo rifite ivuriro mu bibogobogo enjeniyeri butoto nawumu atangaza yuko nyuma y'aho bashingiye ivuriro muri ako karere byatumye bimwe mu bibazo by'ubuvuzi bigenda bibonerwa umuti urugendo rurerure rwaragabanutse pasi urugendo baza ntibaraka ntabwo aribo bajya mu bibogobogo aho ngaho bajya mu bibogobogo ni hafi cyane paraporo yo kujya ku birometero mirongo ine ibaraka bajyaga abantu barwaraga malariya bajyaga ibaraka ku birometero mirongo ine n'ahandi baragenda ibirometero icumi ibirometero bitanu ibirometero birindwi cumi na bibiri bene uko nguko kandi n'ikindi cya kabiri ubu ngubu dufite umuganga ugenda akiri umwana akiri umwana kumenya abantu barwaye cyane cyane nk'ababyeyi bafite inda kubakangurira kujya kuri santere mbere y'igihe atari icya hasi kugira ngo arware ibyo ngibyo ni amasitrategi tugenda dukoresha kugira ngo bifashe ababyeyi bifashe n'akarere kuba muri aka karere ari nta mudogiteri ukabarizwamo abarwayi barembye bakora urugendo rw'amasaha arindwi n'amaguru kugira ngo bagere mu karere k'ubuvuzi ka nundu na baraka aho bahabwa serivisi baba bifuza vedatse ngabo ku bw'ijwi ry'amerika mu magunga ho mu ntara kivu y'amajyepfo Vedaste Ngabo arakenuye mu kanya isase ni ikiganiro c'amagara y'abantu na mugenzi wacu Eugene Mukankusi.
inshuti mwumva radiyo ijwi ry'amerika mbahaye ikaze mu kiganiro cy'ubuzima nagira ngo tuganire n'umuyobozi w'ibitaro bya gisenyi nitwa majoro dogiteri kanyankore william nkaba ndi umuyobozi w'ibitaro bya gisenyi mu karere ka rubavu nongeye kubashimira dr kanyankore kuri uyu mwanya mufashe kugira ngo tuganire hari ibibazo birimo kuboneka muri iki gihe by'indwara zitandura zirimo kwiyongera muri make izo ndwara ni nk'izihe indwara zitandukanye turimo kubona ziyongera muri iki gihe ni indwara cyane cyane indwara ya diyabete indwara ijyanye n'umuvuduko w'amaraso mu kirimi cy'icyongereza yitwa hypertension cyangwa hypertensive hanyuma hakaba n'indwara za kanseri hakaba n'indwara zindi z'umubiri ah, zijyanye n'impyiko imyijima ari za hepatite b na c izo ndwara zose turabona zigenda ziyongera cyane muri iki gihe Ah, nyuma y'imyaka makumyabiri ah, jenoside y'abatutsi ah, yakorewe mu rwanda irangiye abantu babayeho mu buryo bafite byose bivuza bafite amavuriro abegereye ariko turacyabona izo ndwara zose ah, zikomeza guhungabanya umutekano w'abaturage bacu kuko ah, zirimo kwiyongera mu bwinshi kandi ziteye impungenge none murabona biterwa n'iki Kuki- ni kuki izo ndwara zirimo kwiyongera izi ndwara mu by'ukuri zitwa ncd cyangwa non communicable diseases indwara zitanduza ni indwara ugereranyije ubona ko zituruka mu mibereho cyangwa ibyo bita lifestyle uko abantu babayeho ibyo barya ibyo banywa ah, uburyo babayeho cyane cyane bituruka ku mirire n'imibereho abantu bafite muri iki gihe Eh, Mhm.
murabona ko nyuma u rwanda rumaze kugira umutekano imyaka irashize igera kuri makumyabiri abanyarwanda babayeho neza mu by'ukuri urebye imirire yabo yarazamutse wareba iminywere yabo ibijyanye n'ubukungu bihagaze neza ubona ko abaturage mu by'ukuri bashobora kwigezaho byinshi bakeneye harimo imirire nyine myiza yuzuye ugasanga abantu bariyongera ibiro ariko cyane cyane aha nagira ngo usanga mudusobanurire ariko bakora na siporo iyi mbere yuko dukomeza nagira ngo mudusobanurire umuntu yavuga ati u rwanda rwateye imbere imirire yagenze neza kurushaho none ni kuki abantu baba barwara kandi babayeho neza kurusha mbere yewe murabizi neza ko ku- kutagira imirire yuzuye bifite ibibazo bitera ariko no kugira noneho imirire myiza cyane nayo utikontorore cyangwa ngo wipimire nabyo bishobora gutera ibindi bibazo ibintu byose bi- bikeya cyane bishobora gutera ikibazo n'ibyinshi birengeje kamere byo bishobora gutera ikibazo mu by'ukuri rero ibyo navugaga ni uko iyo abantu barimo kurya ibintu byose bahuye nabyo eh, batarobanura cyangwa babyigezaho mu buryo bwinshi cyane cyane Batarya ku rugero.
inyama, Mm.
ariko harimo n'ibindi twavuga bijyanye no gukoresha inzoga itabi n'ibindi biyobyabwenge tujya tubona hirya no hino Mhm.
nabyo bishobora kugira ingaruka ah, zitera izo ndwara zitanduzanya nka kanseri yo mu bihaha ku banywa itabi Mhm.
ah, kanseri zo mu mara ah, kanseri z'impyiko n'imyizima byose bituruka kuri izo lifestyle cyangwa imibereho abantu baba bahisemo cyane cyane n'abantu biyongera ibiro byinshi cyane kandi badakora na Mhm. Nabo bakarwara diyabete yego none se ubu harimo gukorwa iki mumaze kubona iyo mibereho y'abantu muri kino gihe n'izi ndwara zikomeje kugenda zigaragaza harimo gukorwa iki kugira ngo mufashe abantu kurwanya izo ndwara Eh, ibikorwa ni byinshi ariko cyane cyane mu rwego rwa politiki ya minisiteri y'ubuzima harimo gukorwa ubukangurambaga budasanzwe aho ibigo nderabuzima ibitaro ndetse n'ibitaro bikuru cyane cyane ku maradiyo na televiziyo abantu bagerageza gutanga ubutumwa bigisha abantu ku bijyanye n'izi ndwara zitanduzanya uburyo bazirinda cyane cyane birinda nyine ibyo byose nagiye mvuga haruguru bijyanye n'imirire ah, myiza cyangwa kurya ibintu byose bibonetse cyangwa byinshi atari byinshi mu muri kantite cyangwa se mu biro ariko ni ukuvuga ngo kubirya kenshi buri gihe utarobanura bitanga ibinure ku mubiri bitanga eh, ibintu byinshi bituma bibloka imiyoboro y'amaraso ibyo byose eh, ni ingamba zihari zo gukangurira abaturage twigisha icya mbere rero nakubwira ni uko izo ngamba zirahari ndetse dufite eh, ibyo bita radio sport cyangwa se amatangazo ahita ku maradiyo ubukangurambaga bw'abajyanama b'ubuzima tubigisha ko babwira abaturage bacu kwirinda izo ndwara zose ingamba zo zirahari ni nyinshi kandi zirakorwa tukaba rero muri iki gihe ndetse twarashyizeho ah, n'icyumweru cyo gukangurira abaturage bacu kwirinda izo ndwara zijyanye n'imirire cyangwa se indwara zitanduza Mhm. noneho mu gusoza muri make mu minota dusigaranye ni izihe nama mwaha abakurikiye radiyo ijwi rya amerika mu buryo bakwirinda izi ndwara zitandura Eh, murakoze muri make rero ikintu twabwira cyane cyane batwumva ni uko twese hamwe tugomba kuramira amagara yacu Eh, turya ibintu byiza birobanuye bisobanutse ariko twirira no ku rugero kandi twirira no gukoresha ibintu byose bishobora kwangiza cyangwa gutuma turwara indwara zitandukanye zitanduzanya ah, zirimo indwara z'ibihaha nka kanseri ah, harimo indwara z'amara indwara z'umuvuduko w'amaraso uri hejuru harimo diyabete n'ibindi ye dogiteri kanyankore william ndabashimiye cyane kuri ikiganiro muduhaye mugire kandi n'umunsi mwiza murakoze cyane mwakoze rero namwe inshuti kuba mwateze amatwi aha niho dusoreje ikiganiro cy'ubuzima mwari kumwe na dogiteri kanyankore william umuyobozi w'ibitaro bya gisenyi kuri mikoro eugenia mukankusi tubifurije mwese ubuzima buzira umuze
hakoze ejo ni mukankusi no kuri ico kiganiro yari yadutunganirije duce dusozera ko ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi inshuti bakunze mwatwumviriza namwe bwe mwakenuye diane nahazwe innocent kimenyi na ingenieur jo twe ntitwari kumwe mu kirundi n'ikinyarwanda tubifurize kururanirwa hama tuzosubira ejo nk'aho twatanguriye